murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni thomas kamirindi ubasuhuza uyu munsi ni kuwa kabiri itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi muri iyi minota mirongo itatu dutangiye turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi naho mu makuru yo mu biyaga bigari amwe mu ngingo z'ingenzi abanyekongo barahungira mu burundi naho mu rwanda abagore nabo bafite ikibazo cy'ibiyobyabwenge twari gurupe tugomba kujya gushaka amafaranga tukabanza tukicara ahantu tugatekera urumogi rero ni ikiyobyabwenge gikomeye utekera kamwe kakabica muri nk'abantu icumi umwe agenda asomaho ubushyuhe bukaza uyu ni umunyarwandakazi rero uvuga ko yanywaga urumogi ariko ko ubu yarusezeyeho ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika duherere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana urakoze teomasi iyi nama ya unijejwe amahoro n'umutekano ku isi yaraniguye yivuye inyuma igitero cyakorewe inteko za onu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyabaye kuwa mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi kwa mbere gihitana umusirikare umwe yamuka muri pakisitani gikomeretsa uwundi umwe mu itangazo basohoye ejo ku munsi wa mbere abagize iyo nama barahogeje umuryango w'uwo musirikare abategetsi ba pakisitani hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni barifurije gukira n'ingoga uyu musirikare yakomeretse baraneguye kandi ibitero byose canke ugusotora bikorwa kuri monisco bongeye kandi kwibutsa ko ibitero byose bikorerwa abasirikare babungabunga umutekano bishobora gushyirwa mu byaha by'intambara hisunzwe amategeko mpuzamakungu basaba kandi abategetsi ba kongo gutohoza kuri iki gitero no kurengutsa abazokwagirwa imbere y'ubutungane umukuru w'igihugu mushasha wa liberia george weya yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko afise umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro akuremwo agace kavuga ku gutanga ubwenegihugu ufatiye ku rukoba yongere yigabanirize umushahara kugeza ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana mu ijambo yashikirije imbere ya sena hamwe n'inama nshingamateka ya liberia perezida weya yavuze ko bidakwiye ko haba ivangura rifatiye ku rukoba uwo mukuru w'igihugu mushasha yongeye kandi aranegura kubona abanyamahanga batemererwa kugira amatongo muri icyo gihugu kubwiwe ngo byatumye batiyumvamo igihugu weya avuga kandi ko atumva icotuma abanyamahanga batemererwa kugira ubwenegihugu bubiri mu gihe abanyariberiya bahunze intambara muri kahise k'icyo gihugu bahawe ubwenegihugu n'ibihugu byabakiriye muri leta z'ubumwe za amerika leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa mbere zarakuyeho itegeko ryari ryarafatiwe impunzi ziva mu bihugu cumi na kimwe ryazibuza kwinjira muri amerika ariko yongereza ibisabwa kugira bemererwe kwinjira nk'uko byashyikirijwe na deparitema y'umutekano mu gihugu hagati mu itangazo ryayo abo bategetsi ntibavuze ariko urutonde rw'ibyo bihugu byegwa n'iyo ngingo ariko bishobora kuba ari misiri irani irake libiya mali korea ya ruguru somaliya sudani y'epfo sudani siriya hamwe na yemen nk'uko bivugwa n'amashyirahamwe yita ku mpunzi abategetsi ba amerika batangaje kandi ko bagiye gukomeza umutekano mu gihugu no gufata ingingo zikomeye mu gusuzuma bikomeye abasaba ubuhungiro no kuzoza baratangaza urutonde rw'ibihugu biteye amakenga hamwe no guhitamwo impunzi amerika izo kwakira tukiri muri amerika kandi cegera c'umuyobozi w'ibiro fbi bijejwe gutohoza ivyaha aha muri leta z'ubumwe za amerika andrew mcby yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko avuye muri ayo mabanga hari haheze amezi atari make mcby atabonywa neza na perezida donald trump kandi yaracurwa ko yari uzova muri ayo mabanga umutegetsi akomeye mu gipolisi cy'amerika w'imyaka mirongo ine n'icyenda y'amavuko yatanguye kwidogerwa na perezida trump hamwe n'indongozi zo mu mugambwe w'abarepubulikani kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bamwagiriza kuba ahengamiye k'umugambwe w'abademokarate ariko ibiro white house by'umukuru w'igihugu byashikirije ko ataruhara na rumwe bifise kuri iyo ngingo yiwe yo kuva muri ayo mabanga yo kurongora igipolisi cya amerika macb ariko azoguma ari umukozi wa fbi gushika mu kwezi kwa gatatu kumvo zijanye no gutunganya ibijanye n'intwaro muri fbi nk'uko byashyikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp mu makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa colombia yuan manuel santos yahagaritse ibiganiro byo kugarukana amahoro n'umuhari LNM urwanya ubutegetsi bwiwe inyuma y'ibitero vya bombe vyahitanye abapolisi indwi b'ico gihugu amajambo y'umuhari ntajana amajambo y'uwo muhari ngo ntajana n'ingiro niko santos yabishikirije ejo ku munsi wa mbere abategetsi bagiriza uwo muhari w'abarwanya leta witwa ALN ibitero vya bombe byo ku munsi wa gatandatu mu bisagara vya Barranquilla na Santa Rosa byahitanye abapolisi indwi bikomeretsa abandi mirongo ine n'umwe amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta n'umuhari LN yarangiye mu ntango z'uku kwezi ariko ibiganiro byari bitekanijwe kubandanya
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu noneho amakuru yo mu biyaga bigari abanyekongo barahungira mu burundi binjirira ku kivuko cyo mu ntara ya rumonge baturuka mu izinga rya mizimu kubera intambara hagati y'abamayimayi n'igisirikare cya kongo ni inkuru ya kirisi munezero nyuma y'aho ku munsi wa mungu ikivuko cya rumonge cyakiriye impunzi z'abanyekongo batandatu bonyine icyizere cyari cyaje cy'uko intambara iriko iracureha muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri uyu wa mbere ibintu siko byabandanije amato manini manini indwi n'ayandi mato mato atandatu yazindutse ashikana izindi mpunzi z'abanyekongo ku kivuko ca rumonge bose hamwe bakaba bababa amajana umunani mu bindi bibanza nko mu karonda aho ni mu ntara ya rumonge nyene hari abashika ijana na mirongo itandatu na batanu mu gihe imugerama muri komine nyanzarake y'intara ya makamba hari izindi mpunzi majana abiri mirongo itatu na bane mayahula ni umunyekongo wo mu bwoko bw'ababembe avuga yuko yahunze izinga rya mizimu amakuru y'uko abanyagihugu basanzwe nabo nyine bariko baricwa mu ntambara iri hagati y'abagwanyi b'abamayimayi n'igisirikare ca kongo niyo yatumye ahungisha umuryango bo twatinyiwe rwose kubera abasoda b'abaserikare bahora bayica abantu rwose niko ituma twese twavuye twese kubera twese twarafashwe n'abajya bamayimayi mu katondo kore kare kare baca batufata ngo twari kugira gute ngo bagomba kudurumbanye iserekari mu mizimu eee ndajyana umuryango na ofisi wose nga ibi ni ibintu twabonye n'amaso indambara zacu zatanguye hariya ajya karekare mu gatondo aribo bandi basigaye hariya cyane cyane bagore bajya bamaze kushaja nibo baracari hariya hari abandi muri abo banyekongo bemeze yuko bumwe mu bwato bari buhunganye abanyekongo bwarashwe n'amasasu bakeka ko yaraye y'igisirikare ca kongo kiriko kirahangana n'abo bagwanyi b'abamayimayi ya kutumba mu gihe igitigiri cy'izo mpunzi z'abanyekongo kidahengeshanya kwiyongera muri iki gihe impunzi zikaba ziri ko ziregereza igitigiri cy'ibihumbi umunani uyu se w'abana avuga ko afise impungenge ko mu ikambi bari barajanwamwo bashobora kutaronka aho baba n'imfungurwa zibakwiye alafu kule makambini kwetu tutaenda hatujui kama watatudumia ubie watatuacha hivyo hivyo tu muri ajya makambi tuzojamo ntituzi nimba bazodufasha ntituramenya niba biteguriye kugira tuze turonka aho dukwirwa twese abenshi dufise n'abana bakeneye gufungura ntituzi niba bizokunda lakini hatujui kama yatawezekana wala na- modele gani.
hagati aho hari amashirahamwe y'abagiraneza aza arashika kuri izo mpunzi abazaniye imfashanyo zigizwe ahanini n'imfungurwa mu gikorwa cyo gufashanya turi abamama bo muri eglise pantekote do kanyenkoko hanyuma rero nk'abakristo twariyumviriye ko twubabara abandi tuca tuzana ibyo dushoboye kugira ngo mu byo twaronse imana yaturonkeje kugira nabo nyene bashobore kugarura amate tubazaniye ibigori bitetse ibyo twashoboye kuronka biri hafi mu mashirahamwe ajeje kwakira izo mpunzi bavuga yuko naho abo bantu babashikiye giturumbuka ariko barakora uko bashoboye kugira ngo babakire aho ngo abahejeje kwandikwa baca barungikwa mu makambi y'ibwagiriza mu ntara ya ruyigi hamwe n'ikambi y'ikavumu mu ntara ya cankuzo ku bijanye n'ibifungurwa mu ishyirahamwe pame ngo bariteguriye gufungurira izo mpunzi igihe cyose zizoba ziri mu gihugu c'u Burundi ku kivuko co mu ntara ya rumonge Chrissy munezero ijwi rya amerika tukiri mu burundi banki y'isi yose izashumbusha abanyagihugu ibitungwa byabo byishwe n'akaranda k'ihene umushikiranganji deogide rurema yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru iyi nkuru ni iya remo nzimana umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi deogide rurema ariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji mu mwaka wa 2017 yemeje ko igisata c'ubworozi naho cifashe neza cahuye n'ingorane cane cane akaranda kateye ibitungwa bito bito mu ntara zitatu zigize igihugu c'uburundi deogide rurema yemeza ko impene zirenga ibihumbi bitatu zishwe n'ako karanda harabaye akaranda k'ibitungwa bito bito impene nizo eh, zafashwe cane kandi n'indwara mbi cane irandagata nk'igitega twarabonye ko hariho impene zababa ibihumbi bitatu hari abavuga ibihumbi bine nta biharuro dufise neza ariko ikigaragara ni uko impene zirenga ibihumbi bitatu zarapfuye muri mwaro oh, hariho izishika mirongo umunani zarapfuye mu kirundo izishika amajana abiri naho uyo mushikiranganji yemeza ko amatohoza kibandanya aravuga iyo ako karanda kavuye Si ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwatanze eh, izo ntungwa zaje ziva muri uganda zitanzwe n'umugambi bita rivemtu uwo mugambi ukaba waronkejwe uburyo ni banki y'isi yose twarabatumye ko turagira inama turaraba ingene ibyo bitungwa byaje n'ubu rero hariho umugwi uriko urabitohoza neza kugira ngo uzoduhe ido n'ido tumenye aho hoba harabereye amakosa igikomeye ku bw'uyo mushikiranganji ni uko ibanki y'isi yose yemeye ko izoshumbusha abanyagihugu ibitungwa byabo byahuye n'ako karanda azi iyo habaye akaranda nk'ako koko atewe n'ako karanda ntibayifungura barabyica hanyuma kaba kabihamba kugira ngo abantu nabo ntihave haba ingorane ku magara yabo cyiza mwomenya ibanki y'isi yose yatanze ubwo buryo yaramaze kwemera yuko izoronsa amahera bita y'agashumbusho kugira ngo abenegihugu babuze ibitungwa bazobironswe ikiro n'ikindi gikorwa tugiye gukurikiranira hagufi ikindi kigiye gukorwa mu ntumbero yo gutuza ako karanda nk'uko vyemezwa na deogide rurema ubushikiranganje arongoye bugiye gukorana n'ishirahamwe fao kugira buronke ibikenewe mu gutuza ako karanda ko iyo ndwara isanzwe izwi mu bindi bihugu ishyirahamwe fao iriko riraturungikira abahinga kugira ngo ako karanda tugatuze burundu kandi noneho si ukugatuza gusa e, twarasabye yuko boronsa uburyo bukwiye ibikoresho bikwiye e, ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo ntituze turazimya umuriro wamaze kwaduka ariko muri kubu kazoza kagufi cangwe karekare tuzokingire ibi bitungwa dukurikije amategeko ingwara y'akaranda k'imene yibonekeje mu ntango z'ukwezi kwa mbere 2018 ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bukaba bwaciye bufata ingingo ko atamene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemo ako karanda ijanwa mu zindi ntara zigize igihugu c'u Burundi eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha iyindi ngingo ni uko impene zibonetse ko zifashwe n'ako karanda zaca zicwa zigahambwa ingingo ubushikiranganje bwasohoye kuwa cumi na kabiri ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'umunani zugaye amasoko yose yahora adandarizwamwo impene muri izo ntara zatewe n'akaranda i bujumbura remo nzimana ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika adresi ni voa radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi ry'amerika noneho tujye mu rwanda ku kibazo cy'ibiyobyabwenge mu bagore leta irasaba amashyirahamwe yabo kwigisha kubirwanya mu banyamuryango bayo babinywa n'ababicuruza asumuta kaboyi araduye inkuru irambuye mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi ubwo hasuzwaga inama ya cumi na gatanu y'umushyikirano perezida paul kagame yumvikanye asaba inzego zinyuranye guhagurukira kurwanya ibiyobyabwenge icyo gihe yavugaga ko byugarije urubyiruko muri iki gihe ariko ibyo biyobyabwenge biraboneka no mu bakuze harimo abagabo ndetse n'abagore ntibyoroshye kumva ko hari umugore w'umunyarwandakazi wanywa cyangwa se agacuruza ibiyobyabwenge ariko ubuhamya nahawe n'ababinyoye ndetse bakanabicuruza byumvikanisha ko icyo ari ikibazo gikwiye gushyirwamo imbaraga njyewe ni ukuri nararunyweye igihe kinini cyane naranarucuruje icyo gihe nari maze gupfakara twaguraga mirongo itanu nkumva ko urumogi ari rwo rumbangukira mbese iyo umaze kurunywa hari izindi mbaraga wumva ufite kurucuruza nabyo warabyumvise cyangwa nawe warabikoze oya nanjye nararucuruje ni ikintu kigira amafaranga yaba mama bararunywa yaba aba urubyiruko cyane cyane urubyiruko n'abana b'abakobwa bararunywa eh abana b'abakobwa ari nabo barunywa cyane jewe urumogi nararunyweye ariko ndunywa kugira ngo runtinyure kugira ngo njye mu buzima bw'uburaya nakoraga twari gurupe tugomba kujya gushaka amafaranga tukabanza tukicara ahantu tugatekera urumogi rero ni ikiyobyabwenge gikomeye utekera kamwe kakabica muri nk'abantu icumi umwe agenda asomaho ubushyuhe bukaza nubwo aba babyeyi bavuga ko batakibyikoza haba mu kubinywa cyangwa kubicuruza barakibuka ingorane bahuye nazo bagikoresha ibiyobyabwenge nimba utetse n'iyo nkono bikiri bibisi umaze kurunywa ntabwo watinyaga kubihekenya hari igihe rwaguteraga no kurwana ntitugitwara abagabo b'abandi ntango tugisenya hari ibintu byahindutse kuri twe bigaragarira amaso y'abari hanze muri ababyeyi ntimwabinywaga rimwe na rimwe n'abana banyu bakababona baratubona se babonaga twasaze twakanuye amaso bagira ngo ntibavugaga ati ni urwo nyine icya mbere wararumutumaga ukavuga ngo genda kwa kana akantu aguha ukazana umwana akakuzana akaguhereza akabona minota mirongo itatu urasarangutse ndibuka ko nigeze no kunywa nkamukubita nkamusatura umutwe polisi ikaza kuntwara nkakinga aba bagore bemeza ko izi ngeso basezereye babifashijwemo n'amadini bagashimangira ko nubwo leta ishyiramo imbaraga mu guhashya ibiyobyabwenge kubirandura byakwihuta hifashishijwe abanyamadini sinzi ukuntu haje umukozi w'imana arambwiriza ngenda afata umwanzuro nyine numva ko ari nta cyiza cy'ibiyobyabwenge kuva ibiyobyabwenge twabireka twahawe agaciro muri leta ujya gushaka ibyangombwa ukabibona mu buzima busanzwe ushobora gushaka akazi ukakabona abana bariga ubu twamenye imana noneho amahirwe twe tugira hari abo tuzi bafite amatora muri iki gihugu akomeye bari babi noneho ukagenda uvuga uti reka ngende iri rimwe ndebe kabiri ndebe ugatangira gake gake wumva ijambo ureba impinduka ukavuga uti reka ibintu nanjye wabireka nk'ubu leta sinayishyira ngo mvuge ngo ngenda nywa ariko imbere y'imana aho urahaguruka ukavuga uti ndashaka kuvuga ibyaha byanjye imana imbarira urumogi imbarira uburaya ugakizwa ko uba ubikoreye mu maso y'abantu ariko nka leta ntushobora kujya imbere ngo ugende unywa urumogi iki kibazo cy'ibiyobyabwenge cyari gisanzwe kimenyerewe kumva cyari gisanzwe cyumvikana cyane ku gitsina gabo ariko birumvikana ko bitasize n'abakobwa ndetse na ba nyina bababyara minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mije profe yerutse gusaba abanyarwanda n'indi miryango itandukanye kuyifasha kurwanya ibiyobyabwenge mu bagore umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri madamu gatsinzi nadine avuga ko ibi biyobyabwenge bitasize n'abagore ariyo mpamvu hakwiye gushyirwamo imbaraga mu kubirandura umugore already afite byinshi bimuzitira kurusha umugabo noneho natangira no kujya mu byaha ararushaho guzitirwa kurushaho twigire twibutse umugore ngo wari uriho uratera n'imbere ariko irindi kibi wayigitangira wenda utangiye gukora ku gafaranga ariko se kandi ugiye mu biyobyabwenge nta nubwo urabasha kubaka inzu yawe nturabasha kwiga nturabasha nicyo twabivugiye cyane cyane ni ukugira ngo izi women movement ziri hano kuko ari nabo babikora cyane kurusha nuko leta yabikora badufashe bongere umugore nawe ajye muri urwo rugamba rwo kurwanya ibiyobyabwenge nubwo tubivuga kushe za sosiyete zose bagomba kurwanya drugs ariko n'umugore nawe ntasigare inyuma abantu batekereza ko umugore atabirimo polisi y'u rwanda yatangaje ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yakiriye ibirego ibihumbi bitatu magana cyenda mirongo ine na kimwe by'abakoresha n'abacuruza ibiyobyabwenge bingana na cumi n'umunani ku ijana by'ibyaha byose byakozwe muri uwo mwaka ntabwo umubare w'abagore bagiye muri ibi byaha uzwi nubwo nabo harimo abanywa n'abacuruza ibiyobyabwenge asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika noneho tujya inaha irubi muri kenya harimo habera imikino mpuzamahanga ya tenisi y'abatarengeje imyaka cumi n'umunani uburundi n'u rwanda nabo bayirimo umwe mu bakinnyi ni umurundikazi wa mbere mu bakobwa ku mugabane wa afurika umunyamakuru wacu eloge wirika neza arakurikira iyi mikino i nairobi abakinnyi bari muri izo nkino baturuka ku migabane itanu igize isi bariko barondera amanota azobashoboza kuduga mu byicaro bitandukanye ku rwego mpuzamakungu umwe wese bivanye n'urwego yagezeko uburundi bwaserukiwe n'abakinnyi batatu abigeme babiri n'umuhungu umwe umwe muri bo oziana kitambara twamusanze ahejeje gukina ku kibuga ca pahiri nairobi ni good challenge ari abajwere benshi abakinnyi benshi bava mu bihugu bisanzwe zogerageza kubera na tuno ya mbere nagerageje ariko murandonka abantu bansumba nkagerageza ariko nkakina neza naronse 10 point mu turnuwa ya mbere hanyuma iturnuwa ya kabiri nakinye simple no munsi ndatsindwa first round ariko double ndaza gukina mu nyuma ejo ndabyifatamo neza kubera none uko nasinzwe nabonye ko nariko nkina neza nariko nkina tenisi yanje kandi abajwere yabo nakinana na bose baransumba tenisi ariko nkagerageza gukina neza wariko kina n'abahe turnuwa ya mbere nakinanye n'umukobwa ava Turki deuxième tour ndakinana n'umukobwa ava muri Egypte simple yanje no munsi nakinanye n'umukenya yitwa Sinea Kotecha niwe yansinze uno munsi nasani murisho umenyereza w'iyo miyabaga arishimiye urwego ishitseko iyi ni semeni ya kabiri ya mbere umurundi umwe yageze muri ka kodafite n'umuhungu yageze muri finale naho nyene uyu wundi umukobwa yatsinzwe muri double quart de finale naho nyene twovuga ko abarundi bariko bazigendamo neza ego ko bagendamo neza barabimenyereye n'ubundi ubu ni umwaka wa kabiri barimo ego ivyo ndavyizeye ko bazoshika imbere aisha we yageze muri kare aratsinda double umwe babiri babiri hama n'uyu unye yatsinze premier tour arimo amapoint niyo mpamvu bafite tubahaye competition turabe ko baronka amapoint yo kuja gukina zimwe tuno zo hejuru izo nkino zo ku rwego rwo hejuru hari umwe mu barundikazi bamaze kuzishikako mbere ku rwego mpuzamakungu na afurika afite ikibanza cyiza cyane yes sada nahimana sada yifashe neza ariko akina muri australie itunwa yitwa australian open mugabane y'abana bafite munsi cumi n'umunani akaba afite klasima nimero 40 ku isi yose amakaba ari wa mbere mu bakobwa muri afurika imyaka cumi n'umunani yego ni ikintu gikomeye kandi iteka y'u burundi kuko kuri abo umwana avuye i burundi akaba ari ava mu gihugu abantu batazi cyane mu nkino za tenisi akaba yaduteje imbere kubera itunwa akinye muri australia ni itunwa zikomeye cyane si umuntu uwo ari we wese ashobora kwikina kubona yifashije aragera hariya ubona aho ashobora gushaka urugero rwa ba sena williams n'abandi icyo ndakizeye cyane rwose kubera urabye n'imyaka afite imyaka cumi n'itanu ndizeye yuko uyu ni serena williams ariko araza mu myaka iri imbere abari mu mahiganwa ya nairobi harimo n'umusore umwe w'umunyarwanda ni bertin karenzi nari naje mu mikino ya itf y'abana batengeje cumi n'itandatu so nguma ahangaha kugira ngo nkine n'ino ya cumi n'umunani narizanye muri make ubu nasigaye yanjyenyine none birakorohera utagira umukoci oya ndi kuba muri santre muri santre itoza abakinnyi ba east africa nasiganye n'abakoca wongera n'amahirwe nsiganye n'umukoca w'umurundi so aramfasha cyane icyumweru cya mbere naratsinzwe kuri premier tour n'iki cya kabiri ndatsindwa ariko ndizera ko icya gatatu nzitwara neza bizagenda neza karenzi na kitambara bizigiye ko ibihugu byabo bishobora gutahukana amahiganwa akomeye mu minsi iza hari umunsi tuzotahana ibikombe bikomeye nitwabandanya gushira eforo zacu dukina neza twikuraja cyane ubwo nyine tuzotahana n'igikombe kinini tubishyizemo ingufu byakunda byose twakina ndetse rwanda n'uburundi twakomera nka minisiteri za siporo zigiye zidufasha zigateza imbere imikino zikadufasha tugakina amarushanwa yo hanze menshi twagira ama experience ko urabona nk'uburundi bwitwaye neza mu marushanwa y'abana batengeje cumi n'itandatu ni kubera experience so bakomeje bagenda badufasha twagira ama experience ndetse twakina neza muri isho n'abasaba leta y'uburundi kwitaho kurusha abana b'abarundi bakina tenisi babandanye batera iteka abana b'uburundi Burundi muri inkino cyane cyane ya tennis kuko ravya amaresita twamaze gutanga muri tennis na amaresita akomeye kandi sinibaza yuko ari siporo iyo ari yo yose mu Burundi amaze gutanga amaresita nka ayo twamaze gutanga ikintu bakeneye cyane abari inyuma ifoko bagira amatournoi menshi ama barondera amasponsori y'amabanki n'ibiki ama bageragaze no gusohoka hanze kugira baze kurondera amapo international kuko abana dusigaje uravye kera n'ubu unye nimero ariko aragabanuka kubera bari inyuma ntibaronka amatournoi akwiye iba inshuro y'indwi aya mahiganwa na iroba atunganywa abarundi bose bari muri iyo basanzwe baba muri kenya mu kigo ca tennis gifashwe mu mugongo n'umuryango wa afurika y'ubuseruko yasi ico kigo cahora gifise icicaro mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe cimuriwe muri kenya kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse injyane za politike mu burundi eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho radiyo yanyu irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu mugoroba uko itariki ya makumyabiri ukwezi kwa mbere abagabo benshi bari bambaye neza barangije gufungura mu ruriro i kaburu mu ihoteli kaburu intercontinental hotel barahagurutse bafata imbunda zabo batangira kurasa mu bantu bari aho bahise bakomeza kugenda mu birongozi by'ihoteli bashakisha by'umwihariko abanyamahanga ngo babice hamwe n'abategetsi muri guverinoma ya afghanistan ibyo byamaze amasaha agera kuri cumi n'arindwi bihagarikwa n'uko abasirikare bashinzwe umutekano bafashijwe n'abasirikare ba norvege bishe abakoresha iterabwoba batandatu kugeza icyo gihe abantu byibura makumyabiri na babiri bari bamaze kwicwa n'abo bagabo bari bagabye igitero abahasize ubuzima baturuka mu bihugu byinshi birimo ukraine afurika y'epfo ubudage ubugereki kazakistan venezuela leta zunze ubumwe za amerika birumvikana harimo na afghanistan icyo gitero ni kimwe mu bisa n'imaze kumenyerwa mu mezi menshi ashize abatalibani bagiye bagaba ibitero mu runywero mu mahoteli mu ruriro ahantu hose abanyafganistani bashobora guhurira n'abagenzi b'abanyamahanga bakaganira abatalibani bashishikajwe no gushyira afghanistan n'abaturage bayo mu bwigunge babatandukanya n'abandi bantu bo ku isi ni muri urwo rwego bakoresha urugomo bagerageza kubashyiramo ingengabitekerezo yabo isobetse abatalibani barabuza abanyafuganisitani kubaho mu mahoro bababuza amahirwe yo kubaka ubuzima bwabo ngo babeho ubuzima burushijeho kuba bwiza amerika yamaganye yivuye inyuma igitero ku ihoteli intercontinental i kabul byanditswe mu itangazo rya sekretari wa departoma ya leta muri amerika rex tillerson rigira riti twunamiye abantu bose batakarije ubuzima muri iki gitero baba abanyafuganisitani cyangwa abaturage b'ibindi bihugu twifatanije mu mubabaro n'imiryango yose n'inshuti zabo bose bishwe kandi twifurije abakomeretse gukira vuba iryo tangazo rikomeza rigira riti leta zunze ubumwe za amerika zirashima abashinzwe umutekano w'igihugu cya afganisitani ku butwari bwabo mu gusubiza iki gitero turavugana n'abategetsi ba afganisitani ku byerekeye amaperereza kuri iki gitero sekreteri tillerson akomeza agira ati twabonye ko abatalibani bigambye uruhare rwabo kandi twamaganye imitwe y'iterabwoba ku bitero igaba ku banyaafganisitani no ku bakozi b'abanyamahanga bakorera kuvugurura afganisitani ati amerika yifatanije na guverinoma n'abaturage ba afghanistan turakiyemeje dukomeje gushyigikira afghanistan mu bikorwa byayo bigamije kugera ku mahoro umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyabo urugomo nk'uko ababyiboneye i kabul babivuze nta mwanya rufite muri afghanistan cyangwa ahandi aho ariho hose ku isi
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugume ku maradiyo yanyu ibiganiro byacu birakomeza murakarama mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.